iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amakuru uburundi burategura isiganwa mpuzamahanga ry'amaguru cross country rizabera muri denmark mu kwezi gutaha twebwe rero turafise uburenganzira bwo kurungika abanonotsi bashika indwi n'abandi igihugu gishobora kuzofata mu mugongo tukagenda dufise ekipe zibiri imwe y'abakobwa iyindi y'abahungu uyu ni diyodone kwizera umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abanonotsi federation d'athletisme mu burundi muri siporo kandi ni no mu rwanda turabigarukaho mu kanya nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aroyi waramutse neza waramutse thomas ndamutse kandi n'abako baradutega amatwi muri afurika leta ya somaliya yarafashe ingingo zicuresha icuka kibi mu migenderanire ya kidiporomasiya inyuma y'aho igihugu cya kenya gitumiye ko giserukira i mogadisho no gusaba ambasaderi wa somaliya kuva i nairobi ibyo bihugu ko ari bibiri bifitaniye amatati ku mbibe mu mazi bisangiye leta ya somaliya ishikiriza ko ibabajwe n'ingingo yafashwe na kenya yo gusaba ambasaderi wayo kuva muri kenya atabiganiro byari bwabe hagati na leta ya somaliya amatati y'imbibe z'amazi hagati ya somaliya na kenya yarashyikirijwe sentare mpuzamakungu somaliya yitwaye mu mwaka wa bibiri na cumi na kane inyuma y'aho ibiganiro vya kidiporomasiya tanyishu vyatanze nk'uko bishikirizwa na leta nk'uko iyo leta nyine ibishikiriza agace ko mu mazi kangana n'ibirometero kwadaratu ibihumbi ijana niko ibyo bihugu bibiri bifa ibyo bikaba biba mu gihe igihugu cya kenya gifise abasirikare baharurwa mu bihumbi bari gufasha muri somaliya mu nteko za amisomo zirwanya iterabwoba rikorwa na al shababu leta ya somaliya ivuga ko yiteguye gukorana na kenya kugira batorere inyishu ibibazo batumvikanako ibiganiro byari bitekanijwe hagati y'intumwa za leta z'ubumwe za amerika hamwe n'iz'abatalibani byarasibijwe nk'uko amakuru ava ku mpande zose abivuga umwe mu bategetsi b'abatalibani atashimye ko izina ry'iwe rimenyekana yavuze ko uwo mubonano wasibijwe n'abanyamerika kuko hari intumwa mu ntumwa cumi na zine muri ibyo biganiro badashobora kujya mu mahanga kuko bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni umushikiranganji wa pakistan ajejwe kumenyesha amakuru fayad shodri yashikirije ko ibindi biganiro n'abatalibani bizobera muri pakistan kandi ko ibizovamwo bishobora kuzotanga amahirwe y'umutekano mu gihugu ca afghanistan indege zitatu z'igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika zuzuye imfashanyo zigenewe venezuela ku munsi wa gatandatu niho zarwa mu gisagara ca kukuta muri Colombia ziyongereye ku matoni y'imfungurwa n'imiti bikirindiriye kujabuka umupaka imfashanyo zarungitswe na Amerika hamwe n'ibindi bihugu ntizirashika ntizirashikira abanyevenezuela ariko ziracari mu bisagara vyo muri Colombia, Brazil hamwe na Curacao perezida wa venezuela nicolas maduro avuga ko izo mfashanyo zidakenewe kandi zitubahirije amategeko mpuzamakungu maduro ashyigikiwe n'uburusi hamwe n'ubushinwa yabwiye igisirikare ciwe kigisigaye kimuyoboka kutemera ko imiduga y'imfashanyo yinjira muri venezuela yuan guaido nawe umukuru w'inama nshingamateka na yemewe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu nk'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza hafise umugambi wo kwinjiza izo mfashanyo mu gihugu muri uku kwezi kwa kabiri itariki mirongo ibiri na zitatu kandi aratangaza byinshi kuri uyo mugambi kuri uyu munsi wa mbere uko yiteze kuzobigenza abategetsi ba leta ya yemeni hamwe n'abayirwanya b'abahuti baremeranije gukura abasirikare ba mbere mu gisagara ca odeida nk'uko vyashikirijwe n'intumwa za onu muri ivyo biganiro abahuza ba oni bashikirije ko hari intambuko zihambaye zashyizwe ko naho batavuze byinshi mu byo bumvikanye ko gukura abasirikare ba oni muri hodeida cyari kimwe mu byari mu masezerano yo mu kwezi kw'icumi na kabiri hagati ya irani n'abayirwanya b'abahuti hamwe na arabiya sawudite ishyigikiye abasirikare ba yemeni abahuza ba oni bavuga ko impande zose zumvikanye kandi ku kindi gice kigira kabiri cyo kuzokura abasirikare bose muri icyo gisagara umuriro waraturiye uratongora utuzu amajana abiri mu gaturuturu ko ku munsi w'imana ejo ku kivuko cyo mu gisagara cya citagonge muri bangladeshe wica abantu bashika umunani umutegetsi mu bajejwe kuzimya imiriro yashikirije ko abapfuye bose bari basinziriye igihe uwo muriro waduka uwundi mutegetsi yabwiye iterukanzu ry'amakuru y'abongereza reuters ko insinga z'umuyaga nkuba arizo zoba zarabaye intandaro z'uwo muriro abihweza ibibera muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa aziya bavuga ko amategeko yo gukinga amasanganya atubahirizwa mu kurangiza igihugu cya irani gishikiriza ko utwigoro twakozwe n'uburayi two gukingira amasezerano ya nikirere yo mu bihumbi na cumi na gatanu ataco turi ko turashika ko kandi abanyayirani bashobora gusubira gutangura gushasha porogaramu zabo zo gukora ibigwanisho vya nikirere irani yagiriza leta z'ubumwe za amerika n'igihugu ca israeli ko birondera guteza intambara ku gihugu cabo icegera ca perezida wa amerika mike pence aheruka kwagiriza ibihugu vya buraya kuba bifasha leta y'ubwicanyi ya irani
aloyizi bigira imana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho nshuti zacu mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo fardc zirimo zirarwana n'inyeshyamba z'abarundi zo mu mitwe ya forebu na fnl mu ntara ya kivu y'epfo ni inkuru ya vedaste ngabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika uvira mu ntambara igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo fardc kimazemo icyumweru kirenga kirwana n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi iri muri teritwari ya uvira gitangaza yuko kuri uyu wa gatandatu cirukanye umutwe w'inyeshamba z'abarundi za forebu muri lokarite ya mangwa amakuru dukesha bamwe mu basirikare mu rwego rwo hejuru ba fardc yemeza yuko kuri uyu wa gatandatu barashe forebu ariko ababa barapfuye ntibaramenyekana ku ruhande rwa forebu usibye yuko bafashe amasasu ndetse n'ibiribwa birimo ibishimbo amafu kuko forebu yasize ibitaye ihunga yerekeza ikagogo muri grupema ya muhungu mu gihe zimwe mu ngabo za fardc za rejima ibihumbi bitatu magana atatu na gatatu zarimo zigwana na forebu imangwa izindi ngabo za fardc zari ikageregere zarimo zigwana n'inyeshamba za fnr ziyobowe na lois nzabampema ziri mu majaga ho muri grupema ya kigoma nk'uko byemezwa n'abaturage batuye igahororo kubera ejo na gatanu niko habaye intambara ahazitwa mu majaga habaye imirwano ikomeye cyane y'abasirikari n'abasenere bo kwa nari bo kwa zabande ariko bariya bazende zabande n'abasenere baruta abasirikari imbaraga abasirikari basura yo bukeya bisa general aloyizi nzabampema uhagarariye umutwe w'inyeshamba za fnr avuga yuko ejo bagwanye n'igisirikare cya congo fardc bafatamo abagwanyi bane bategereje gushikiriza seiseri bazananye inzira y'akageragere bagenda bafata abanyagihugu bamwe barakubitwa ngo bazana aho tuba abandi bamwe barahunga abandi barebera barara ni kuvuga tumaze kurwana kugera kuri iyo saha tumaze gufata abasirikare ba kongo bane twongera gufata n'ibikoresho byabo ibyo mwumva harimo za mikarayeri harimo amasasu menshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare none se baba babavanye mu birindiro byanyu ntabwo batubonye mu birindiro byacu ahubwo twaba tubasubiza iyo bageze abasirikare bacu bariko barakurikirana bariko bagera muri za kageragere bahunga
aya makuru y'intambara hagati ya fardc n'uyu mutwe wa fnr yemezwa n'abasirikare bari muri grupuma ya kigoma ariko ntibahakana cyangwa se ngo bemeze yuko hari abasirikare bane bafashwe na lois nzabampema kuko mu bashinzwe intambara twabajije badusabye kubaza aya makuru secteur opérationnel sokola de sid sid kivu duhamagaye nimero zabo banga gufata telefone tuvugishije ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare ruri buvira nawe atubwira yuko afunzwe hashize icumweru kirenga rw'ikirenga igisirikare cya congo fardc gitangije intambara yo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani iri muri teritwari ya uvira ariko abaturage batuye mu bice byari bisanzwe bibamo abarundi bafite impungenge y'uko imitwe yose yitwaje ibigwanisho izongera kugaruka mu gihe abasirikare ba fardc bazaba basoje izi ntambara batangije twebwe nk'abaturage tubona yuko abasirikare nibasubirayo hazoba kubera abangaba nyine bahaye barwanisha bareka bara baracyarimo baboneka dufite ubwoba yuko bazoza bakinzirira no kwica abantu mu mihana kubera bazoba badasubiye iwabo Eh, kubera wa mu- kuva mu munsi wa- wa gatanu mw'ijoro ha- hari amarungu habaye ikibazo umugabo umwe baje gukinguza atabaza abandi ngo atabaza abandi barabasenere nyine abarimo batabara barabarashemo abantu babiri nibo bakomeza kuva izi ntambara zatangira igisirikare cya congo fardc kimaze kuvana inyeshamba za regitabara imurenge kijyama kivuzampegeri bibangwa ndetse na gitoga naho forebu iyo imaze kwirukanwa imangwa mu gihe fnr yo igifite ibirindiro byayo mu majaga vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda leta yatangiye ibiganiro na rubanda kugira ngo ivugurure ibyiciro by'ubudehe abaturage b'akarere ka rusizi mu burengerazuba barasaba noneho ko amakuru yabo bitangiye atazongera guhindurwa nka mbere ni inkuru y'umunyamakuru wacu temistokle mutijima uri mu burasirazuba bw'u rwanda ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendewe kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere buvuga ko uko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza ibyiciro bagenzi babo bashyizwemo abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryakoranywe inenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa ahubwo ugasanga ngo kondisiyo igiye kugenderwaho nyine ndatanga urugero nk'iwacu mu kagari ka butanda mu mudugudu wacu ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwe uraza mu cya mbere ugasanga nge ngo wari ushinze urugo icyo gihe ndashyirwa mu cya gatatu kandi ku ngufu ibyo bintu ni akarengane ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho tumaze gutanga uko amakuru tumaze kuyatanga baza kugaruka ngo ni ukujya kwireba ku none wasanga ugasanga bakubise mu cyiciro cya gatatu kandi icyiciro cya gatatu utagikwiriye abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuweho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana umuntu afite hegitari ebyiri ubu mpinga isambu ye ibivuyemo tukagabana umuntu aba mu cyambere afite ya sambu ku buryo mpingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga akabona na gahunda za leta ko kari muri cya cyiciro cya mbere haza gahunda ya gira inka we ntabwo ukwiye kuyifata uri mu cya gatatu haza ngo ni ugutanga ihene we nturimo uri mu cya gatatu haza ngo ni ugufata akazi mu muhanda we nturimo uri mu cya gatatu twararenganye mu byiciro ibyinshi byose turabibura nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azaboneke ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahunga birahari cyane mu gihe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aha mu rwanda yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage bakavuga ko bizahabwa uruhare runini ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudehe ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihabaho kubivugurura muzajye mutuba hafi niba ari igihe cyo kubivugurura mushaka dusure ayo makuru dutanze tuyatangemo hari murebe n'ibyiciro batugeneye ko aribyo dukwiriye ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango nimutuvugire bihereye ku bu- ku buyobozi b'umudugudu kugera mu kagari kugera mu murenge ibyo cyo nibiramo mukabiza niba natwe baturebe uko bashobora kuzatugenda kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya mirongo itanu na gatanu n'ibice birindwi ku ijana ni mu gihe icyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya zeru n'ibice bitanu ku ijana icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi umwaka urarenze leta ivuze ko igiye guca umuco w'abasega mu ibarabara ni ukuvuga abasabiriza nyamara iyi ngeso ntiracika mu gisagara cya gitega umunyamakuru w'ijwi rya amerika fidel dantoine sabimana araduha ibindi bisobanuro abo basegereza bari imico itandukanye igizwe n'abana bo mu ibarabara abagendana ubumuga ndetse n'abarundi bo mu miryango y'abato ibiro bya buramatari w'intara ya gitega barihutiye gukura abana bo mu ibarabara bafatanije n'ishyirahamwe tas ryegamiye ishengero ry'abagenzi mu burundi abana bashika mirongo itanu ico gihe baregeranirijwe mu kigo ca tas ku mutumba wa rutegama komine n'intara ya gitega muri ico kigo barahabwa inyigisho zo kwitwara neza nibamara gusubizwa mu miryango baje bavamwo maze inyuma y'inyigisho bagasubizwa iyo baje bava ico gihe venasi imanirambona muramatari w'intara ya gitega yari yavuze ko ico gikorwa co kubasubiza mu miryango kiriko kirakorwa abo rero bariko bararonswa inyigisho bategure yuko niyo twabashikana mu miryango bazoheza bumve yuko batashobora kuva mu miryango ariko iruhande yaho turiko eh, turagira urutonde ruriko umwidondoro w'umumwe wese ahava n'abavyeyi biwe kugira ngo eh, mu makomine badufashe gushikira abo bavyeyi nabo nyine banze bategurwe hanyuma tuzobashire abo bana bateguwe bose kugira ngo bumve yuko atanu umuntu umwe yosubira kuja mw'ibarabara naho ako kigoro kari kakozwe ntacawuje ko gushika ubu abo bana bibonekeza basega co kimwe na bamwe mu bagendana ubumuga ndetse n'abarundi bo mu miryango y'abato bamwe mu bana basega mw'ibarabara mu gisagara ca gitega baravuga icatumye baza kuba mu buzima bwo mw'ibarabara Je papa na mama barapfuye hanyuma kubera batatu bacare bari basigaranye amatongo baca bambwira ngo ntituzogabura ngo amatongo yose hama ndababuranya mbuze amara kubaburanya ca mvuga ati reka nigire mu muji abo abiwacu bivukana na mama basha baguma batwirukana We- kandi mama nawe agiye kwa, kwa mawe wiwe ntibemera abo bahungu ko atujyana turi kumwe abo bandi bahungu basha baza baratwirukana kubera hariho uwundi mukobwa tutavukana uwo muryango wa papa warapfuye uyu niga mu wa mbere papa w'iwanje nawe amakayi yacu aza arahenda amigisha agaca aza arayatabagura ayasigamo amataha ku muryango w'isoko nkuru ya gitega abenshi mu basega ni abagendana ubumuga silvestre ntorogo ni umugabo afise ukuguru kumwe asega imbere y'iryo soko tugamije turasaba turasheka twebwe abanyagihugu iyo hari urose ijana akaronka itanu akaronka amajana abiri aradufasha iyo adufashije turashima ati ibyo adufashije uyu ni ibi urumva utwo bagufashisha natwe ntituba twishi tubonyewe utubaye dukeya natwe urumva icyo dushyira muri tujya kugira ngo utugere urazi kuvuga utunga umuryango wako guca kure hari aho turonka ari urose uduhumbi tubiri dutatu ugaca uduha umukozi ati yego ntariko ndarima reka ndaduha umukozi hamafashe ndaba ukuntu noba urumva umuntu agufashije turashima naho basega silvestre ntorogo avuga ko atakazoza karimwo urabona gutegura akadodo umuntu yagashaka turahiga ukundi twokaronka tukakabona tukabura n'ishyirahamwe iryo gihe turi dufate mu mugongo nawe koba agahene kakaba agatunguru urumva ngo ba muriko muradufashe twokorora ariko baricyorora akareka kucorora kubera twabuze abantu bodufata mu mugongo ngo baduhe agatahe tugire nk'uko abandi bariko baragira kandi nawe ukaronka nyagatahe ngaho utarose akabanza baca bakubura bagaca baza barakubwira ngo nturonke- utaronka aho ushanyata urumva nawe boguha- boboronka uwo gufasha akagufata mu mugongo akaguha nyagatahe utaronse n'akabanza udushira mu rumba ntawe woronka udukorera muri abo basega bitwaje ubumuga hari ababihevye baja kwiyungunganya kubera babonye ko ari ubuzima bugayitse mariya ndayisaba nawe nyene afise ukuguru kumwe ariko adandaza ivyama mu isoko nkuru ya gitega nta ngorane n'imwe mfise ni uko mbufise agatahe gatonya gusa yaba twe turose nk'abandi bantu bashobora kudufasha abagendana ubumuga bakaduha agatahe ni ukuri nta ngorane n'imwe umuntu yogira n'ubu ni ukuri nabo dukorana turatera inkuru tugatumirana eka n'ukuri nta muntu anyine bavuga ati uyu muntu ni kimuga uwo mwigeme w'imyaka mirongo ine arafise ico asaba abagitunzwe no gusega bitwaje ubumuga inzira y'ubuzima y'abagendana ubumuga si ugusega kuko ntuzosega imyaka yose ibintu bigenda birahinduka ahubwo mu mutwe woca ubwenge mu mutwe ukavuga uti reka ndondere utwanjye nkuru utwiwanje dushaka kuzufasha n'abana nabyaye mu bushikiranganji buraba ivy'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko abatunzwe no gusega bakwiye kumenya neza ko bifatwa n'icaha gihanwa n'amategeko mu burundi bakiga ukundi kuntu bokwibesha igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino duhere mu burundi evariste nzikobanyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryarasubiriye gutangura mu mpera z'indwi twari turangije inyuma hafi y'ukwezi rihagaze ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri stade prince rwa gasore umugwi w'igipolisi rukinzo wakiriye bumamuru wo mu ntara ya cibitoke urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya bumamuru ya kimwe ku busa bwa rukinzo urundi rukino rwabereye kuri stade urukundo ingozi rwahuje kanza united na buja city wo mu gisagara cya bujumbura warangiye ku nsinzi ya buja city ya kimwe ku busa bwa kayanza united ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu ku bibuga bitandukanye igihe cy'isaha umunani kuri stade prince Henri rwagasore atletico olympique y'ubujumbura watanye mu mitwe na olympic star w'imuyinga urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya atletico olympique ya bitatu ku busa igihe cy'isaha y'icumi kuri ico kibuga nyene lelier w'ubujumbura watsinze ngozi city w'ingozi kimwe ku busa ngozi kuri stade urukundo message ngozi watsinze message bujumbura ibitsindo bitanu kuri kimwe musongati w'igitega wakiriye vitaro w'ibujumbura kuri stade ingoma vitaro watsindiye imuhira musongati igitsindo kimwe ku busa mu ruyigi flambo de leste wo muri iyo ntara wakiriye flambo du centre w'igitega urwo rukino rwarangiye flambo du centre utsindiye imuhira flambo de leste bibiri kuri kimwe kuri w'imana naho habaye urukino rumwe rudende ku kibuga cyitiriwe umuganwa rudoviku kwa gasore rwahuje lidia ridike burundi sport for africa wo mu gisagara cya bujumbura na egle noir w'imakamba urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya egle noir y'ibitsindo bitandatu kuri kimwe cya lidia ridike burundi sport for africa muri volleyball naho ihiganwa ryarabandanije kuri w'imana habaye inkino zibiri zitabaye haraheze indwi ku munsi ugira kabiri kubera imvura ku ruhande rw'abasore n'abagabo na rundi rumwe rw'abigeme n'abakenyezi rwari rutegekanijwe ku munsi ugira gatatu ubwo rw'abigeme n'abakenyezi rwahuje resase na rumuri rwarangiye ku nsinzi ya resase y'amaseta atatu ku busa bwa rumuri ku ruhande rw'abasore n'abagabo bujumbura uwezi wa ndani watanye mu mitwe n'umurwi wa gisirikare muzinga bujumbura uwezi wa ndani niwe watahukanye insinzi y'amaseta atatu ku busa bwa muzinga urukino rwa kabiri rwahuje bisoro volleyball club na gakosmos ntirworoshe kurangira kubera imvura rwahagaze mu kiringo cy'amasaha abiri gakosmos ariyo iri imbere n'amaseta abiri ku busa rusubiriye kubandanya rwaciye rurangira gakosmos utsinze bisoro volleyball club iseti zitatu ku busa mu gusiganwa biruka cross country federasiyo ya atletisme yatunganije kuri uwimana ihiganwa ryo gutora abanonotsi indwi bazoserukira uburundi muri cross country izobera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu gihugu cya denmark diodone kwizera arongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'abanonotsi bo mu burundi yabwijwe rya amerika ko yizeye ko abanonotsi b'uburundi bazotahukana imidari muri iryo siganwa mpuzamakungu iri higanwa niryo rya nyuma amahiganwa yatanguye kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe intara zarahuye hanyuma amaregion arahura ubu rero yari kompetisiyo ya nyuma ihuza abantu ba mbere babaye mu ntara n'abantu ba mbere babaye muri region ubu rero abamubona bariko bariruka nibo ba mbere mu gihugu cyose ubu rero turiko turondera ushobora kuba uwa mbere mu myaka iri munsi ya cumi n'indwi no mu myaka iri hejuru ya cumi n'indwi mu gihugu cyose mu bakobwa no mu bahungu uyu mwaka hariho ihiganwa mpuzamakungu rya cross country rizobera Aarhus eh, muri Denmark twebwe rero turafise uburenganzira bwo kurungika abanonotsi bashika indwi eh, niyo kota dufise muri aba rero bariko bariruka hariho indwi bazogenda n'abandi igihugu gishobora kuzofata mu mugongo tukagenda dufise ekipe zibiri imwe y'abakobwa indi y'abahungu nk'uko wabibonye hariho abana bakiri bato hariho n'abandi bakuze hanyuma wabonye hariho n'abamaze guserukira uburundi mu makungu bazanye imidari y'inzahabu nka butoyi wamubonye yirutse uyu munsi muri izi porogaramu turiko turagira niho yavuye biraduha icizero rero y'uko atletisme yo mu rundi iriko iratera imbere dukora ivyo tuzi dukora ivyo twakoze dukora ivyo dukunda nta kuntu rero tudashobora kwizera yuko imidari ishobora kuzoza ku ruhande rw'abigeme ababaye mu bibanza bitatu vya mbere ari nabo bazoserukira uburundi ku metero ibihumbi umunani ni niyo mukunzi francine niyo mwungere francine na irambona francine ku ruhande rw'abasore naho ababaye mu bibanza bine vya mbere bazoserukira uburundi ku metero ibihumbi cumi na bibiri ni bukuru jean marie ndi kumwe nayo thierry kwizera rodrigue na nibafasha patrick bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka urakoze reka jean claude munyandinda akwakire aduhe siporo mu rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro ku mugoroba wo kuwa gatanu w'icyumweru gishize hatangiye imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri kamarampaka ihuriwemo n'amakipe yarangije mu myanya ine ya mbere muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ku ruhande rw'abagabo imikino ibiri yombi yabereye kuri stade amahoro i remera guhera isaa kumi n'imwe ikipe ya sosiyete ishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda reg volleyball club yatsinze iprc ngoma amaseti atatu ku busa umutoza wa reg volleyball club benon mugisha yashimangiye ko akazi katari karangira ngo kuko asabwa gutsinda n'umukino wa kabiri wa playoff uzabera ingoma mu kwezi gutaha oya abatatu ku busa waje iwabo bakadutsinda so ntitwebwe dufite kuba siriyasi twagera iwabo tukabatsinda tukaba tukagumizamo nk'uko turi gukina tuga- tugakomerezaho tugakina neza umukino wakurikiyeho wari amacuma acanye hagati y'ishuri ry'ubukerarugendo utb volleyball club na gisagara volleyball club y'akarere ka gisagara warangiye gisagara itsinze utb amaseti atatu kuri imwe ak'umuntu kavalo adama jibril yango theodore na kapiteni vincent dusabimana uzwi nka gasongo bo muri gisagara bigaranzuye utb yari imaze imikino itanu yose ibazonga eliya mutabazi urimo gutoza gisagara volleyball club muri iki gihe yatangaje ko bagiye kurushaho gukora cyane kugira ngo bazashobore no gutsinda umukino wa playoff uzakurikiraho ukazabera mu nzu y'imikino yo ku gisagara ni ibyishimo ariko ntabwo ari byinshi cyane kubera ko dufite match retour urumva rero ni ni igice cy'intsinzi batakaje seti ya mbere ariko mu mutwe abakinnyi bari baritari twese na staff ko tugomba gupushinga paka dutsinze byadukundiye rero iyo tibi urwego yari iriho rwari hejuru cyane byasanga andi makipe kuzamura nayo urwego kugira ngo ibashe gukina nayo icyumweru gisi- cyose nibyo twabashije gukora tugerageza gukora imyitozo ihagije kugira ngo tube twayihangamura ikipe isa naho yashyize hamwe yashyize hamwe yumva ko utb ari ikipe ikomeye ariko nanone kuyitsinda bishoboka ikipe ya utb ni ikipe ikomeye ni ukuvuga ngo niba twebwe tubashije kuyitsinda hari ibyo nayo igiye gukosora mu mukino wayo natwe ntabwo tugomba ku- kwicara ngo tuve ngo twaratsinze ahubwo tuba- tugiye kongera ingufu cyane kuko match retour nanone tubatsindiye iwabo ariko match retour nanone igomba kuba ikomeye ntabwo dushobora gutegura ngo tuvuge ngo tugiye kwicara ah, ah, tuzakomeza dukore dukore paka tu- tugeze kuri level twifuza ku ruhande rwa utb volleyball club umutoza fideli nyirimana asanga gutsindwa na gisagara byaratewe no kwirara kw'abakinnyi be akabifata nk'akanyafu bakubiswe ntabwo uhaga intsinzi intsinzi niyo wayibona inshuro ijana ntabwo uzihaga isaba guhora utsindwa akarere kari akanyafu nta kintu haba kuva hejuru kugeza mu bafana hose management nta- ntayo ntayo ariko bizaza buriya turabikosora birakunda ikipe yose yari hasi muri- mu mutwe yari hasi mu mutwe nabikubwiye guhera hejuru guhera hejuru kugeza hasi E, ikipe yari hasi n'intsinzi bumvaga baza kwit- baje kwitora hano iyo uje gutora rero babuze ibyo batora ubwo ubutaha tuzongera dushake uburyo tugarura iyo muranga iyi ngiyi ka- ni akanyafu ni akanyafu tukivuga kuri volleyball kandi guhera ejo kuwa kabiri kugeza kuwa gatandatu w'iki cyumweru mu rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe akomoka mu bihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri afurika zone 5 iri rushanwa rizatwara amafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda rizitabirwa n'amakipe cumi n'abiri arimo atanu yo mu rwanda atatu yo muri uganda amakipe abiri azava muri etiyopiya ikipe imwe yo mu burundi n'indi imwe izaturuka muri tanzania ku ruhande rw'u Rwanda, amakipe azaseruka ni Reg Volleyball Club, Gisagara Volleyball Club, UTB Volleyball Club, APR Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
inshuti z'ijwi rya amerika ndabashimiye cyane rwose ariko ntimujye kure kuko ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.